Another shocking update just dey land our ears straight from the palace of the Ooni of Ife. My correct correct people, hmm. you know see when we hear say Kabiyesi bin dey open up to Pastor Jerry Eze on the wahala way in the face to bring back his son back to the palace and also Queen Naomi, we no understand say hey, Kabiyesi they talk from a place of pain, from a very very big place of pain, my correct correct people queen naomi go need to do something about this one o oh, before the matter go pass joromi jojo <laughs> hmm. make i give una the update o oh, as i take hear am allegedly una welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na im be di real mvp The truth be say i personally no blame queen naomi for everything wey dey happen for inside the palace i no blame am That is why when she grant interview to punch newspaper when dem dey ask and say when are you going to ever ever return back into the palace queen naomi open mouth They ask them say with all those tigress for inside the palace how will i return The palace not dey conducive for the queen naomi and tadenikawo to stay and i'm sure say the only of ife he realized this one well well although in health they tolerate my correct correct people. Now remember that time we be say queen naomi and prince tadeni kawo then come eh, ife during december for a visit to di kbac When we hear allegedly say reverend esther ajayi come they come They ask queen naomi say did he carry this boy come do for inside the palace by this time She should not realize say the palace no dey too conducive for her son? That question, it bugged a lot of people mind for a very, very long time. People, some people don't understand why she would ask that kind of question. But true, true, the palace is not that safe for Prince Stanley Kawo or even Queen Naomi. Part of waiting we hear allegedly say the only of a woman being tell pastor jerry eze that period wey be say e reach out to pastor jerry eze Now, in health condition but with everything wey they happen enough he open up as much as he wan open up we don't hear say dr lizzie He don't open up to queen naomi Onto everything where they happen to inside the palace concerning kabiyesi health my correct correct people. This alleged information dey bring water comot for eye o oh. because we don talk am before say all these ifa wives wetin dem wan see na make dem end the di kabiyesi na wetin dem wan see be that na wetin dem wan see be dat because unfortunately for dem dem no dey aware say true true di tins wey dem dey do kbac e don dey affect am o im blood pressure don dey high my correct correct pipo thank god for pipo like dr elizabeth na now i understand why dr elizabeth no wan comot for di palace That is why kabiyesi no want make dr elizabeth come up for the palace because im they very much aware say now dr elizabeth now be the woman where they concerned for him apart from the fact say he they help and they organize some certain certain things for inside the palace He also they take care of his health yes mm? now wey dr elizabeth now don't come up for inside the palace go our own mansion my correct correct people. Now, dr elizabeth don't open up to queen naomi o oh. say make she see be. See they go through oh, ehem we don't hear allegedly say because of say queen naomi no dey inside the palace eh the thing they affect see. well well even the one wey we say prince will not dey inside the palace ah that one follow dey help make kabiyesi dey develop high blood pressure my correct correct pipo kabiyesi hmm kabiyesi e don tey wey That time wey e be say dem rush kabiyesi go hospital That time wey ofesi allegedly say dem rush kabiyesi go hospital na there many many online in don dey fear say sure na sure say this man well Show na sure say this man dey okay because of all this. wahala wahala wey dem dey give am for inside the palace Show na sure say im well um we no know say na dat time dem don diagnose say kbc don develop high blood pressure allegedly o oh. na now wey dr lizzy don comot for inside di palace na im dey reach out to queen naomi o oh. make she come back to her husband o oh, if she no wan sukuu oko o if she no wan sukuu oko o make she come back to her husband o because um wetin all dis women want na to end di kbc nothing again because obviously di love wey dem dey cry for kabiyesi no fit give dem and na one na im be dia wahala um hmm. di earlier kabiyesi divorce all these women the better for them. in fact the better if e fit excommunicate themselves, the better queen naomi now e don dey tell eh, dr elizabeth say make dem open up to the di eh, cover in council o oh. although me i no know whether dat one go even create any any solution because those people they go they think about how they go take take over to the cabin say eh, at the end of the day That selfishness na go part of what they worry them. but people when they collect money from marian and ronke hand if e fit be saying that jealousy said that they get for kbac so they're not going to mind say if anything happen to di kbac following all the wahala with all the ifa wives she carry enter inside the palace kbac go need to clear all these women for inside the palace for peace to reign im go need to clear because dis fight queen naomi no fit to fight am queen naomi no fit to enter di palace wit all dis gbege wey dey happen for inside di palace she go need to protect herself and her son even though sef say kabiyesi dey important for her for her make una check out di woto woto gbasgbos wey happen for inside the palace out of jealousy from all these other oloris just because of say she come for a visit for inside the palace make una think about wetin go happen the day wey she go carry her bag say she dey return fully inside the palace wetin go happen that time wetin go be the full result of that kind of thing? my correct correct people, e no go dey easy o becos dis women dem dey very very strong will and dem no dey give up anytime soon my correct correct pipo kabiyesi really go buy market o kabiyesi go really go buy spoilt tomato for inside market carry come enter inside im palace because all this alleged information shey e never come too much like this no peace no peace na only peace na this man need because kabiyesi no be small pikin again o e no be small pikin but this anti gwegwegwes wey im carry enter inside the palace na the major wahala wey im get na the major trouble wey im get my correct correct people. This alleged information e shock me o oh. na the edge of my chair now i sit down dey think the matter i say which kind of kasala be this one which kind of wahala be this one my correct correct people. person they take in hand they go market go buy trouble keep for house hmm Now na wetin know me go do Now now me i no know because this one wey dr elizabeth open up tell him. He bring tears for her eyes she don't dey cry but then again not be cry go solve the problem my correct correct pipo na dis alleged information na i hear straight from di palace of di oni of ife na say make i package am come informate my correct correct pipo wetin you think about dis one abeg make you feel free make you share your thoughts below in di comment section if you never like and share di video na beg i dey beg you your own no go spoil make you try like and share di video if you never subscribe to di youtube channel and turn on notification bell ah, make you try do that one so that anytime we put out new fresh and spicy update na you go first hear am.